Hola, hola, ¿qué era?
iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi rya amerika ivugira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mbanje kubifuriza uwa gatandatu muhire mwese aho muherereye inshuti zacu tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari nyuma yayo murumva ikiganiro iwanyu mu ntara nacyo kiraza gukurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda nyuma yo kwiyemeza gukingira covid cumi n'icyenda abangavu n'ingimbi barengeje imyaka cumi n'ibiri abazakingirwa bageze kuri miliyoni icyenda bavuye kuri miliyoni zirindwi minisitiri w'intebe eduard ngirente yabitangarije mu nteko ishinga amategeko ejo kuwa gatanu asumta kaboyi araduha iyi nkuru ibi yabivugiye mu nama rusange y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko abagezaho ibikorwa bya guverinoma y'u rwanda mu guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nyuma y'aho twiyemeje gukingira ingimbi n'abangavu bafite imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'irindwi imibare y'abagomba gukingirwa covid cumi n'icyenda mu gihugu hose yariyongereye igera kuri mirongo itandatu n'icyenda n'ibice bine ku ijana ni ukuvuga hafi miliyoni icyenda zirengaho gatoya aba bose bazaba bamaze gukingirwa bitarenze ukuboza umwaka utaha ariko dukurikije imbaraga tubishyiramo dushobora no kuzabigeraho mbere yabo kugeza ejo hashize abari bamaze guhabwa doze ebyiri bagera kuri mirongo ine ku ijana ni ukuvuga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atandatu makumyabiri na bitanu abamaze gufata doze ya mbere ni miliyoni esheshatu minisitiri w'intebe yavuze ko kugeza ubu u rwanda rumaze kwakira inkingo zigera kuri miliyoni cumi n'ebyiri harimo izatanzwe binyuze muri gahunda yashyizweho yo gusaranganya inkingo ku isi kovagise izaguzwe na leta y'u rwanda ndetse n'izatanzwe mu buryo bw'imfashanyo abagize inteko ishinga amategeko bahawe umwanya babaza minisitiri w'intebe depite frank yabineza na depite pierre claver rwaka bagaragaje impungenge zimwe na zimwe ziboneka mu byemezo leta ifata mu guhangana na covid cumi n'icyenda ko gukingira bitaraba itegeko rusange igihe cyo kubigira agahato kitaragera abakuru haba wa au musa faki haba antonio guterres wa un bamaganye ibihugu bigenda bifata ingamba zo gukumira biriya bihugu byagaragayemo bwa mbere kiriya cyorezo bakanga kujyayo bagahagarika ingendo bagafunga indege bakanga ko baturutse muri ibyo bihugu baza nagira ngo numve iwacu hano bihagaze biti ubuze izo ngendo kandi izo insurima ku mugani nk'uko abo bayobozi bakuru haba au cyangwa un babivuga tuzifite kuki atari zo twakwifashisha ariko tukareka ingendo zigakomeza aho guhagarika ingendo minisitiri w'intebe ngirente eduard yatanze ibisubizo kuri ibi bibazo abadepite bari bamaze kumubaza niba wowe wiyemeje kutikingiza ntabwo twe tukwemerera kwanduza abandi niba utikingije wabyise ubwo burenganzira bwawe leta urukingo yarushatse turutangira ubusa hanyuma n'uwanga kurufata ku bushake bwawe tukwambura iyo wanze kwikingiza tukwambura uburenganzira bwatuma wanduza undi munyarwanda eu ifite ibyayo ni uko ibikora na jajumenti zayo ariko twebwe turi igihugu cyacu twebwe twafashe umurongo wacu w'igihugu tuvuga ko twe twemera gukingira abandi bagira komenti zabo na jajumenti zabo turabihorera ariko twe tureba imyanzuro dukurikira amakuru tuba dufite ibyo guhagarika ingendo nabivuzeho ntabwo ari icyemezo kizahoraho ni icyemezo cy'agateganyo dukurikije ibyari bihari ariko harimo no kurinda igihombo kuri kampani yacu yitwa rwanda eya kuko ntabwo ari kujya ahantu ngo ujyane indege wigaruremo ubusa nabwo uhombe usibye minisitiri w'intebe wari witabiriye iki kiganiro hari abaminisitiri bamwe na bamwe bagiye bamwunganira barimo b'ubuzima wabajijwe cyane ku mpamvu zo guhabwa urukingo rwa gatatu imibare itangazwa na guverinoma y'u rwanda igaragaza ko kugeza ubu mu rwanda abarwaye covid cumi n'icyenda basaga ibihumbi ijana harimo abayikize bagera ku bihumbi mirongo icyenda n'umunani nawe igihumbi magana atatu mirongo ine na batatu nibo bamaze kwicwa n'iyi ndwara mu gihugu hose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho inteko ishinga amategeko ya kivu y'epfo yatoye ejo bundi yambura icyizere guverineri w'iyi ntara na guverinoma ye bityo iba irabirukanye mu mirimo yabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistopule mutijima yakurikiranye iyi nkuru
aho ni ku ngoro y'inteko nshingamategeko y'intara ya kivu y'epfo hari ku mugoroba w'uyu wa kane ubwo habarurwaga amajwi y'abadepite batoreye umwanzuro wo kweguza guverinoma y'iyo ntara ni nyuma y'ubwumvikane buke bumaze igihe burangwa hagati y'izo nzego zombi aho inteko ishinja guverineri Theo Ngwabije Kasi na guverinoma ye kunanirwa inshingano ndetse n'imicungire mibi y'umutungo ni itora ryabanjirijwe n'ibisa n'imvururu zashyamiranyije abashyigikiye impande zombi aho uruhande rw'abashyigikiye guverinoma rutashakaga ko abadepite binjira mu nteko ibyasabye imbaraga z'igipolisi mu kubatatanya cyifashishije ibyuka biryana mu maso mu badepite mirongo itatu na batatu batoye makumyabiri n'umunani bashyigikiye umwanzuro wo kweguza bwana ngo abije kasi na guverinoma ye mu gihe abagera kuri batanu bonyine aribo batoye batawushyigikira icyakora ku ruhande rwa guverinoma y'intara ya kivu y'epfo ibyakozwe biciye ukubiri n'amategeko uyu ni bwana jeremy basimane umuvugizi wayo ni mu itangazo iyo guverinoma yasohoye rigenewe abanyamakuru Le gouvernement provincial du Sud Kivu porte à la connaissance du public.
guverinoma y'intara ya kivu y'epfo iramenyesha abaturage bose ko itora ryo kuyitakariza icyizere bikozwe n'inteko nshingamategeko y'intara mu nama yayo ku ya kabiri y'ukwezi kwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe ryaranzwe n'inenge nyinshi zirimo no kunyuranya n'itegeko nshinga rya repubulika ya demokarasi ya kongo itegeko rishyiraho amahame remezo yerekeranye n'imitegekere y'intara ndetse n'amabwiriza agenga imikorere y'iyo nteko Intérieur de la dite assemblée uyu muvugizi akomeza avuga ko mu itora ryo kuri uyu wa kane hari abadepite batoye badahari bagakoresha inyandiko bohereje kandi ibyo bitemewe agashinja perezida w'inteko nshingamategeko ya kivu y'epfo kwigomeka ku mategeko no ku byemezo by'abamukuriye On note notamment la violation des dispositions de la haragaragara igisa nko kurenga nkana ku biteganywa n'ingingo ya mirongo itandatu n'ebyiri mu gika cya mbere mu mabwiriza agenga imikorere y'inteko nshingamategeko y'intara ya kivu y'epfo ku birebana n'inteko itorera ibyemezo igomba kuba igizwe n'abadepite mirongo itatu na babiri mu by'ukuri mu nama y'uwo munsi ku badepite mirongo ine n'umunani bagize inteko nshingamategeko ya kivu y'epfo abagera kuri makumyabiri na babiri bari basibye kurenga ku mabwiriza y'inzego nkuru bikozwe na perezida w'inteko nshingamategeko y'intara nta gushidikanya bigize icyaha cyo kwigomeka l'infraction des rébellions.
icyakora ku rundi ruhande bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi muri iyi ntara basanga icyemezo cyo kweguza guverineri w'intara ya kivu y'epfo ahubwo cyari cyaratinze uyu utashatse ko amazina yatangazwa avuga ko ibyo abishingira ku buryo ibintu byinshi byari byarazambye abakozi ntibishurwe nk'amabarabara ntagendwa insekirite ahantu hose barataka amagereve mu mashuri noneho ngo waza kureba muri sante ni amagereve wareba muri mu bucamanza ni amagereve iyo ureba intambara ahantu aho ariho hose usanga hari ikibazo ni ukuvuga ngo u- umuntu nimba yananiwe imirimo yakagombye wenyine kwegura intege nkeya z'umuyobozi ziragaragara muri segiteri zose z'ubuzima ahubwo abadepite bari baratinze kumwe gusa mu gihe impande zombi zitemeranya ku byakozwe rumwe rushinja urundi kurenga ku mategeko itegeko riteganya ko hisunga urwego rw'ubucamanza akaba ari rwo rubifataho umwanzuro mu gushaka kumenya niba mu gihe ubu bwegure bwa guverinoma bwaba bwemejwe nta ngaruka byagira ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage uyu musesenguzi ati igisambuka gusa ni guverinoma provincial ariko uyu unareba usanga shakantite irijera kandi icyiza cyo muri kongo kubaho k'umuturage usanga ntabwo gishingiye kuri leta yavuze ni ukuvuga ngo umuturage aragenda akihingira akagenda akakicururiza ahubwo ikibazo ni amatagisi bene ibyo ngibyo aragenda aka- akajya mu ntoro agacukura akagira gute ikibazo ni umutekano mukeya Donc, ubutaka bwa kongo buduhesha kurya tutavuga ngo leta niyo yavuze nibutse ko mu gihe uku gutakarizwa icyizere kwaba kwemejwe bidasubirwaho hagenwa uyobora intara by'agateganyo mu gihe kitarenze amasaha mirongo ine n'umunani uwagategekana na guverinoma mu gihe cy'inzibacyuho hategerejwe gutorwa undi mutegetsi temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burasirazuba bwa kongo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'ayo makuru yo mu biyaga bigari uyu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubaha ikaze muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye kuri wa gatanu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bagendana ubumuga ni ikimenyetso kitwereka yuko abantu bafite ubumuga nabo bahawe agaciro bahawe umwanya hanyuma bakaba bafite abantu babitayeho babatekereza madamu venansi mu kanziza abagize ubumuga bwo kutabona akiri muto yashoboye kwiga araminuza agera ku mpamyabushobozi ihanitse mu rwanda umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge amaze gutesha agaciro ubujurire bw'umukecuru ejeni nkunda banyanga uregwa ibyaha bya jenoside muri repubulika ya demokarasi ya kungu abantu batanu bishwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana biciwe ahitwa munge munge ayo makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu kuri wa gatanu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bagendana ubumuga muri afurika ibice icumi ku ijana by'abayituye bagendana ubumuga muri bo mirongo cyenda ku ijana ntibashobora kwiga mu rwanda leta yashyizeho gahunda yo gufasha abantu bagendana ubumuga nk'abandi ni muri urwo rwego madamu venansi mukanziza wagize ubumuga bwo kutabona akiri muto yashoboye kwiga araminuza agera ku mpamyabushobozi ihanitse mu kanya mbere yo kuza muri studio navuganye nawe mbanza kumubaza icyo umunsi nk'uyu usobanura kuri we twizihiza uyu munsi bafite ubumuga ku rwego rw'isi ni ikimenyetso kitwereka yuko abantu bafite ubumuga nabo bahawe agaciro bahawe umwanya hanyuma bakaba bafite abantu babitayeho babatekereza kuba warize ukaminuza ubona leta y'u rwanda yaragize uruhe ruhare mu kugufasha kugira ngo ugere aho ugeze natangira mvuga yuko ahantu ngeze mpakesha leta y'u rwanda cyane kubera ko ifite ubushake bukomeye ku muntu ufite ubumuga kuko aho ngeze niyo yahangejeje iyo itaza kuba uruhare rw'ubumwe bwa leta y'u rwanda ntabwo mba ngaragara koko nk'umuntu ufite ubumuga witeje imbere ufite aho ageze ariko ibyo byose ndabishimira leta y'u rwanda kuko ariyo yabikoze kandi nkiyishimira kuko ibikorera n'abandi bagenzi banjye ku bantu batwumva kuvuga gusa ko ufite ubumuga baribaza bati venansi ya mukanziza afite ubuhe bumuga ni ubuhe bumuga wakuranye ariko ubutigeze bukubuza kuba uwo uri we ngewe ubundi mfite ubumuga bwo kutabona nabugize mfite imyaka itanu bitewe n'indwara bita iseru ariko ibyo ntibyatumye mperanwa n'amateka y'ubuvuga ahubwo nabashe kugira amahirwe kugira akisesi ku bintu byose bishoboka undi wese udafite ubumuga ageraho kuko nabashije guhabwa uburezi nkorerwa ibintu byose bitandukanye nubwo nari mfite ubumuga kugeza na n'iyi saha rero ntacyo navuga kidasanzwe ntabonye undi udafite ubumuga abona kandi akaba ari nacyo nifuriza abandi bagenzi banjye bafite ubumuga ko rwose hakomeje gukorwa ubuvugizi butandukanye ndetse natwe abafite ubumuga by'umwihariko tukabigiramo uruhare twizera yuko nabo bazagenda batera imbere ariko babigizemo ubushake rero mfite ubumuga bwo kutabona kandi ndubatse mfite n'abana batanu hari uwahita yibaza ati ''saba abana bo nta bumuga bafite bo nta kibazo'' barareba ni abana abasore n'inkumi bameze neza nta kibazo ndetse n'umutware wanjye afite ubumuga bwo kutabona ariko ibyo ntabwo byigeze bituguma mu nkokora kuba leta yaragufashe nk'abandi bana b'u rwanda ikakuzamurika kugeza aho ugeze uravuga uti ndayishimira cyane ariko se wowe ku ruhare rwawe ni iki ukorera abagendana ubumuga ka wa mugani w'ikinyarwanda ngo akebo kajya wamugarura murakoze cyane ngewe kuba mfite ubumuga ni ikintu kinsunikira kuba ukomeza uku nguku nifuza yuko n'undi wese ufite ubumuga yaba kuva ku mwana mutoya ndetse n'abandi baba bari no mu kigero cy'ubukure nifuza ko nabo bagira ubuzima bwiza nk'ubwo mfite ubungubu kuko burya umuntu niwe umenya ububabare bw'ikintu iyo kimuriho ubwo rero ububabare bwo kugira ubumuga ndabuzi icyo ngewe numva nkora muri iyi minsi kandi nishimira kuba nakora ni ugukora ubuvugizi cyane kugira ngo umuntu ufite ubumuga abashe kugira iterambere yazageraho hanyuma nabo babigizemo uruhare bakaba babasha kugira intambwe batera bakagira uruhare nk'uko intego y'uyu munsi ibivuga umuntu ufite ubumuga kugira uruhare mu miyoborere myiza ndetse no muri iyi nyuma ya kovide hanyuma natwe tukagira uruhare kugira ngo iterambere tuzarigereho venasi ya mukanziza ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya amerika nzi ko muri mu birori nkwifurije kugira umunsi mwiza kandi ukomere murakoze cyane nawe nongeraho ko kuri uyu wa kane komite y'igihugu y'imikino y'abafite ubumuga mu rwanda yatangije umupira w'amaguru w'abagore bafite ubumuga igikorwa cyabaye ku bufatanye na komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare mu rwanda kandi umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge amaze gutesha agaciro ubujure bw'umukecuru eugenie nkundabanyanga yasabaga gufungurwa agakurikiranwa ari hanze ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bya jenoside mu mwaka wa bibiri na karindwi yakatiwe adahari gufungwa imyaka mirongo itatu n'urukiko rwa gacaca ni icyemezo umucamanza yasomye yaba umukecuru eje n'inkunda banyanga n'abanyamategeko bamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwibutsa imiterere y'ikibazo ahaba ku ngingo yateye inkunda banyanga kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere yibutsa ko ari urubanza ku byaha bya jenoside rwaciwe n'inkiko gacaca zo mu murenge wa gatenga ku kicukiro mu mujyi wa kigali mu mpera za bibiri na karindwi mu bujurire bw'abanyamategeko bunganira umukecuru nkunda banyanga bavuga ko umucamanza wa mbere yategetse ko afungwa yirengagije iby'amategeko ateganya baravuga ko umucamanza atagombaga kwandika icyemezo cy'urubanza rwa gacaca bemeza ko rutabayeho abo banyamategeko bagakomeza basobanura basobanura ko igihano cy'igifungo cy'imyaka mirongo itatu kuri nkunda banyanga kidafite ishingiro bavuga ko inkiko zemeje ko ntaho yigeze yitwa nyirankunda banyanga nyamara umucamanza ku rwego rwa mbere yemeje ko ari izina ry'akabyiniriro bamuhamagaraga kuri abo banyamategeko ntibyemeye kugenekereza ku izina ry'umuntu abanyamategeko benwa kanyabitaro na mugenzi we justin ntwari bavuga ko nkunda banyanga afunzwe binyuranije n'amategeko basobanura ko kwandika icyemezo cy'urukiko gacaca bitavuze ko yafatwa agafungwa kuko yari agifite uburenganzira bwo kujira icyemezo ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwo busobanura ko uregwa afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko bukabwira urukiko ko ikigamijwe atari ugusubirishamo urubanza bundi bushya buvuga ko ufunzwe ari kurangiza igihano cy'inkiko gacaca zamuhanishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rushingiye ku cyemezo cy'urukiko rwarubanjirije muri uru rubanza rwavuze ko impamvu abanyamategeko bunganira uregwa bashingiraho isa n'iyo ku rwego rwa mbere mu cyemezo cyarwo ruvuga ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwanzuye ko rutasuzuma ifungwa ritubahirije amategeko kuko ryari ryarafashweho icyemezo mbere urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rukavuga ko rusanga mu gufata icyemezo umucamanza ku rwego rwa mbere nta tegeko yirengagije urukiko rukavuga ko ubujurire bwa nkunda banyanga n'abamwunganira nta shingiro bufite umucamanza yavuze ko abanyamategeko bamwunganira bitiranije ibintu aho bajurira icyemezo kimufunga bakanatanga inzitizi ko nkunda banyanga afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ijwi rya amerika rivugana na benwa kanyabitaro umwe mu banyamategeko bunganira nkunda banyanga yasubije ko ntacyo yavuga ku cyemezo cy'umucamanza igihe cyose atarabona kopi ikubiyeho icyo cyemezo aravuga kandi kandi ko bimusaba kubanza kubonana n'uwo bunganira bakaganira kuri icyo cyemezo cy'umucamanza bakamenya icyo gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo ubushinjacyaha buvuga ko bwandikiye icyari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg busaba dosiye ya nkunda banyanga ariko abamwunganira bakavuga ko habonetse kopi y'impapuro ebyiri nabwo ku mazina ya nyirankunda banyanga uregwa n'abamwunganira bakavuga ko mu byangombwa bye ntaho yigeze yitwa nyirankunda banyanga bemeza ko ari umututsikazi uregwa ko yirukanye bamwe mu bahigwaga bamuhungiyeho mu gihe cya jenoside bavuga ko ari kuzira isambu ye ifite ubuso bwa hegitari hafi enye n'agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga iherereye mu kagari ka nyanza mu murenge wa gatenga mu mujyi wa kigali bikoma uwitwa shakare karangwa ko ari we nyirabayazana wamufungishije ashaka kwegukana iyo sambu ni mu gihe mu minsi ishize inkiko zemeje ko iyo sambu ari iya nkundabanyanga ndetse n'imanza zabaye itegeko igihe twashatse karangwa ngo agire icyo avuga ku bivugirwa mu rukiko cyane ku birego nkundabanyanga umuryango we n'abanyamategeko bamushinja yahisemo kubyanga urukiko gacaca rwa gatenga rwaciye urubanza mu kwezi kwa cumi na kumwe mu bihumbi bibiri na karindwi umwaka nkundabanyanga avuga ko yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cya kenya mu bamushinjura baba barokotse jenoside bavuga ko babundabundanaga n'abatarahigwaga mu gihe cya jenoside bemeza ko haba mbere ndetse na nyuma yo kujya kwivuza naho nkundabanyanga yari yarigeze ashinjwa cyangwa ahanirwa ibyaha bya jenoside urubanza ruzaburanishwa mu bujurire bwarwo ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu batanu bishwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana biciwe ahitwa mungemunge bari mu modoka yari igemuriye abavanywe mu byabo n'intambara mu bibogobogo muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo vedaste ngabo umuyobozi w'ingabo za leta ya kongo zikorera mu mujyi wa baraka uri mu birometero mirongo urwenda n'umujyi wa uvira colonel david yipanga avuga yuko imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari ivuye mu mujyi wa baraka itwaye ibifungurwa by'abantu bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye bibogobogo yageze ku musozi wa mongemonge abantu bitwaje imbunda bica abantu bane bari bayirimo ndetse n'umumotari umwe wari uvuye mu bibogobogo muri abo bantu bane biciwe muri iyo modokari ntabwo ari abo mu miryango y'ubutabazi ahubwo ni abantu basanzwe bari batwaye iyo nkunga Colonel David Ipanga uyobora rejima ya FARDC ibihumbi bibiri magana abiri na kabiri ahamya yuko usibye kuba hari abantu batanu bishwe n'imodokari barimo yatwitswe n'ibifungurwa nabyo birasahugwa ibindi nabyo biratwikwa ndetse na za moto zitatu uku gutwikwa kw'iyi modokari yari itwaye inkunga y'ibifungurwa byatanzwe na diaspora y'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi biteye impungenge abateshejwe ibyabo bari bibogobogo David Ngirumukiza ni umuyobozi w'abateshejwe ibyabo bari bibogobogo kuva netereze y'ukwezi kwa cumi urabizi kuko twagiye mu bibazo by'intambara kuba intambara itangiye kugeza uno munsi nta asistanse n'imwe imaritere twigeze tubona twari turahura dupfuye tumeze ukuntu abana bacu batugobotse baduhaye icyo duhembuzamo abana abantu umuntu adashobora kuvuga izina babishyiramo abasore bita ngo ni bazalendo baravuga ngo ntihanagira ikintu kizazamuka kijya mu bibogobogo icyo kintu kiratugera dutangaza none aho bigeze kuri none bagezeho gutwika imodoka yaheze n'izo zo kurya kirimo abantu batanu ubwo noneho kubisha ni ukuvuga ngo ntihakagira ikindi kintu kizasohoka kuzamuka mu bibogobogo tukaba dutangajwe n'ibyo kandi tuzi kuko turi abakongomani kimwe n'abandi bose iyi modokari yari itwaye ibiribwa itwitswe mu gihe ejo abagore n'abana bagizwe n'abanyamurenge biriwe mu myigaragambyo kuri monisco ikorera bibogobogo bayisaba yuko yakangurira amashyirahamwe y'abagira neza kubagoboka bitewe n'uko bugarijwe n'inzara nta bufasha na bumwe turabona bwahoreje habe na bumwe twebwe ubu ngubu hari impunzi amamenaje arenga magana arindwi amamenaje arenga magana arindwi ari muri kano karere urumva nta asistanse n'imwe izo ni ingo magana arindwi zidafite asistanse n'imwe nta muntu n'umwe uja mu murima twese turaha ahantu turi turi mu mihana itatu umumama twari dutuye mu mihana irenga mirongo itatu mu kwezi kwa cumi nibwo akarere ka bibogobogo kibasiwe n'ibitero by'abagwanyi b'aba mayimayi byahitanye abantu barenga mirongo ibiri bitwika imihana irenga cumi n'umunani ndetse bituma n'abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga ako karere nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa lokarite ya bibogobogo tubibutse yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi uturere twa fizi uvira na mwenga twibasiwe n'intambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'abanyamahanga yica abaturage ikabambura ibyabo ndetse ikanabashimuta vedase ngabo ku bwaradijwi rya amerika vira mutara kivuye mu burundi abantu barenga igihumbi bamaze imyaka ibiri bavanywe mu byabo n'imvura hitwa nyempundu muri komine mugina mu ntara c'ibitoki barasaba leta kubagoboka bashyizwe ahitwa gisheke muri zone nyamakarabo barara rubunda barashonje abana ntibiga inkuru irambuye eloje wirikaneza twebwe amaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga akarara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yoraramo uwo n'umukenyezi Josine Ntiranyibagira aha muri site ya Gisheke ni muri zone Nyamakarabo muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi we na bagenzi be bahaje inyuma yo kubura izabo n'ababo mu myuzura y'imvura yitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda yemeza ko basa n'ababa mu misaka kandi ko iyo imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera ugutinya ko utwo tururi tubarwako aha tuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumahani baduha n'amabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabananiye webwe amaze ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga akarara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yoraramo Claudine Muhimpundu ni uwundi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umunwa n'aho atabwanwa afise Anjye gwanje yarakorotse kandi n'umubanyi nawe nyene yarakorotse byakorotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kubw'ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye abana bariga kure ariko bamwe bikabananira kubera ari bato bato nk'abiga mu wa mbere uca usanga kenshi ba- baryamye mu nzira n'inzara yabarembeje Silas Nzikuriyo we yemeza ko na bimwe mu bikoresho vy'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi bamwe twarikose turubaka hama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe bivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ibijanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubiterako isima byaragoye cane yongera ko ko n'inzara yabaye inziragiza izura inzara twarakubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikorako icyo twari dufise twikorako cyaratwawe urubura rwaraguye ejo bundi kabisa rurabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi Celestin Seramba nawe arajwe ishinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro hariho abana twari dufise biga bweye isahani bakironka ahantu biga bitewe n'uko bugaye amashuri abiri bose baruga bashyira ku igufuri amashuri ni ukuvuga aha Nyamakara abo tugiye kwandikisha abana hari usanga bigoye uca usanga umuntu amahera bakotsa kivi ugaca usanga bari kwasa amahera yamukotsa kivi nawe ukage- bakaku- bakaka amahera yamukotsa kivi n'ubu ahubwo n'icyo umugabura mw'ivyo wakibuze uca uhita muvuga ati umwana nagome ngaha muhira gusa nk'uko bari baka- babitwemereye bari batubwiye ko bazoduha amashuri ngaha bakaduha n'ivuriro byose bakabidufasha ngo niho tubatunga za mayibobo muhira Tuma Misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera ukubura uko bagira ubu uya umuntu uwo ari we wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari gusega mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora basega bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye guca udufaranga kugira baze baronka kunyi abantu babayeho nabi abana kuryama ubu ni ugukubita aha tuhabayeho nabi nta dutara dufise kandi butucu bakababwa bati nimunyarutse tubahe imirasire nimunyarutse tubahe ibyo muryamako amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago nta ki izi mpungenge z'abari muri site ya Gisheke ziremezwa na musitanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya yabwije ijwi rya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba vyatorewe umuti ego cyane icyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturaje ishinga ku kijanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroswe ibyo bafungura ntitwicaye tubandanya dudodora ahashoboka hose turagerayo ikijanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora ku bagira neza turafise ivyizigiro yuko bishobora kuzokunda n'amashure twaramaze kubishikana ku bijanye n'amashure n'ivuriro ko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa burya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine muri iryo site ubu tuvugana turizera yuko nabyo nyine bizohava bigenda neza kuko barazidusabye devi zijanye n'amashure n'ivuriro eka n'amazu asiduka yemeza ko azosanurwa vuba imikijeri n'amazu ariko arabomokana bitewe n'imvura ni ukuri turabaremesha abagira neza bakoze bijya n'ubu icyo kibazo barakizi ko ayo mazu ariko arabomagura kuko uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bokora kugira ngo n'igihugu babandanye bakingirwe abanyagihugu bari muri site ya Gisheke barokotse imvura iri mu muyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu mirongo ibiri n'indwi abarenga cumi baburirwa irengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati kivyerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya kane ishiri ya gatanu ukwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda mu karere ka Nyempundu bakuru muri komine mugina intara ya cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi ku miryango irenga igihumbi yateshejwe izayo itarenga amajana abiri n'indwi niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje burikaneza ijwi rya amerika aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baru mfasha buri munsi kuyabagezaho mbashimire kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mumfashe dushimire bagenzi bacu batugejejeho amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki mugire wikendi nziza murakarama